mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku bibazo by'icuruzwa ry'abantu radiyo ijwi rya amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com facebook yacu ni radiyo yacu voa naho site yacu ya interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ikaze mwese rero kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kiganiro muri isanga nk'uko nari nabivuze mu kanya turaganira ku kibazo cy'icuruzwa ry'abantu twibanda cyane ku bagore n'abakobwa mu burundi ibiro bya onu bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bifite intego yo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho kiva kikagera guha ingufu abantu bakamenya uburenganzira bwabo no gufasha abashinzwe kubahiriza ubwo burenganzira gukora ku buryo bishyirwa mu bikorwa cyangwa se byubahirizwa umuryango w'abibumbye ukaba ufite rero intego yo guca ubucakara bwo mu bihe tugezemo guca icuruzwa ry'abantu gukumira no kurandurana n'imizi uburyo bwose bwo gukoresha abana mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turasuzuma iki kibazo cy'abagore n'abakobwa bashukishwa imirimo mu bihugu by'amahanga ni mu gihe abarundikazi makumyabiri n'icyenda mu cyumweru gishize bafatiwe i Nairobi muri Kenya berekeza mu bihugu bijejwe ko bazagiriramo ubuzima bwiza bite rero by'izo nzozi cyangwa se indoto igisubizo muraza kucyumva muri iki kiganiro mugume hafi ya radiyo yanyu mubaze mutange inama n'ibitekerezo muduhe telefoni zanyu kandi nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara telefoni yacu ya whatsapp nyibibutse ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nsubiremo rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uyu munsi rero twatumiye bwana prime mbarubukeye ni metre prime mbarubukeye akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe onrct observatoire national pour la lutte contre la criminalité trans, uh, transnationale mu magambo y'igifaransa ni ishyirahamwe rero ry'abavoka bafasha abahuye n'amabi mu burundi ahanini abo barimo abagore n'abana nagira ngo rero twakire umutumirwa wacu bwana prime mbarubukeye muri aho murakomeye
yego cyane eugenie ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza imana ibahezagire yego namwe mbahaye rero ikaze kandi mbashimira cyane uyu mwanya muhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nk'umuyobozi rero wa onrct wowe ton frere nabyo mubyongeraho mwakiriye ibibazo byinshi by'abagore ikibazo cy'abagore n'abakobwa bajyanwa mu bihugu bitandukanye by'amahanga ubu cyifashe gute abo bose babeshywa ubuzima bwiza iyo ababituye cyangwa se uko mugenda mubikurikira mu mirimo yanyu ya buri munsi nko kurengera uburenganzira bwa muntu ikibazo cy'abagore n'abakobwa bajyanwa hanze cyifashe gute
murakoze cyane kutubaza icyo kibazo hari mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inayirewe mu gihugu cya kenya niho twitaba inama mpuzamakungu iryari ritumiwemo amashyirahamwe nk'ay'iwacu nka oneretiwe tomfurere yo muri bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko ibihugu icyenda ibyo bihugu rero twari tugiye kugira ngo dushyireho ingufu hamwe turagira icyo bita urunani coalition kugira ngo dushobore muri izo ngufu dushyize hamwe bikunde kugira ngo turwanirize hamwe uwo mwansi ariko aradandaza muri ibi bihugu byacu abantu abatwara mu bihugu by'abarabu ubwo none rero ruza rwaravutse rero ari nacyo bituma itariki mirongo ibiri ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari kuwa gatanu w'indwi heze twarashoboye gufatira mu gihugu cya kenya abigeme b'abarundikazi bashika mirongo ibiri n'icyenda bari bagiye kudandarizwa mu bihugu by'abarabu bari bashowe n'umurundi afatikanije n'umwarabu mugabo afite akabira ka kenya bafatirwa rero mu nzu yugaranye yugaye bari barimwo bari babitsemwo kugira ngo bikunde baze baje kubadandaza muri ibyo bihugu by'abarabu rero ibyo rero twabishyize kubera ubwo runani ubwo bufatikani ubwo runani twashyizeho ariko kandi mu ntango y'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twari twashyizeho iyindi icyo bise kampanye simamisha ya kabiri kuko iya mbere yari yabaye mu bibiri na cumi n'indwi yitwa simamisha ya mbere iyo simamisha ya mbere niyo yatumye dushobora kumenya abagiye kudandariza muri ibyo bihugu by'abarabu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abagore abakenyezi n'abana bashika amajana atanu na mirongo ibiri n'indwi baragiye kudandariza mu bihugu nka omani arabi sawudite na kuwait umwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri abo ijana na mirongo itanu na batanu twarashoboye kubafatira ku mbibe ku mupaka w'igihugu cy'uburundi gihana n'ibindi bihugu duhana imbibe igipolisi cy'uburundi kirabafata tubahaye amakuru dukoranye nabo hanyuma rero abashika ijana na mirongo itanu na batanu turashobora kubagarukana mu gihugu cy'uburundi kandi barashobora gusubizwa mu miryango yabo muri abo kandi bari barashyitse muri ibyo bihugu by'abarabu harashoboye kugarukanwa mirongo ibiri na batatu muri bo hariho abo twagarukanye nk'ishyirahamwe hariho abizanye nyine ku ngufu zabo cyangwa ku buryo bwabo cyangwa biciye mu zindi nzira ariko zivuga ntizitazwi cyane bose barashika rero bose hamwe mirongo ibiri na batatu bamaze kugaruka mu mwaka uheze bavuye mu bihugu nka omani na arabi sawudite
ndumva mwarashizeho uburyo bwo kubona ingufu zihagije hagati y'ibihugu kugira ngo mubashe kugarura cyangwa se gukumira iryo curuzwa ry'abantu mwatubwiye ibihugu bimwe na bimwe avuze ibihugu by'abarabu hari abajyanwa se mu bihugu nko mu bihugu duturanye bakajya gucuruzwayo cyangwa se ni ibihugu by'abarabu gusa mwari mutubwiyemo nka omani na arabiya sawudite hari ahandi bajya
yego hariho n'ibindi bihugu bakunda kujanwamwo bwa mbere bacishwa nko mu gihugu ca tanzania kenya uganda muga bavyita mu gifaransa le pays de transit ni ukuvuga ibihugu bacishwamo vy'ifatakibanza bakahamara nk'ukwezi kugira bace bajanwa muri ivyo bihugu vy'abarabu ariko si muri ivyo bihugu vy'abarabu gusa bajanwa barakunda no kujanwa mu bihugu nk'ubufaransa ubwongereza barashobora kujanwa muri australia canada leta zunze ubumwe za amerika afurika y'epfo n'ahandi yego cane
uko mwabikurikiranye se abenshi hari abavuga ibyo bihugu by'abarabu nyine ariko abagiye tuvuge nk'abo bajyanye muri amerika cyangwa abo bajyanye mu bufaransa hari abagiye bagaruka nabo
gushika ubu unyi tuvuga duti nta baragaruka cyane ku buryo buboneka baje muri ibyo bihugu ariko nicyo gituma muri onere situwe tomfure dusaba leta ko by'ukuri icyo kibazo igifata mu minwe ikagifata nka nkama kandi turazi ko ikizi kandi iriko iragikorera ko n'ikimenyamenya ni uko mu mwaka uheze nyakubahwa ikigira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yaheruka yagize urugendo mu gihugu cya arabiya sawudite aravugana n'abarongoye icyo gihugu kandi turizera tudakekeranya neza yuko icyo kibazo cyerekeye abo bagiye mu bucakara cyangwa mu byo kudandazwa nk'abantu bari muri icyo gihugu cyangwa muri ako karere cyabaye ikibazo bavuganye n'abategetsi b'icyo gihugu kandi tubaza ko n'ubu bashimikiye ko kandi tubasaba ko by'ukuri gushyiramo ingufu zidasanzwe kugira ngo abari muri ibyo bihugu by'ukuri batahukana kuko baragoreweyo cyane mwe bikomeye cyane
none uko mubigaragaza muri raporo y'umwaka wushize bibiri na cumi na karindwi abenshi muri abo bagore bajyanwa hanze banyura mu ntara za nk'uko mwavuga muti banyura muri kenya cyangwa muri tanzania banyura mu ntara z'uburundi nka kayanza ngozi ruyigi na rutana n'ahandi ni abaturuka abantu bajyayo ni abaturuka muri izo ntara cyangwa se hari n'abo musanga baturuka mu zindi ntara zigize uburundi
baturuka ahanini mu zindi ntara zigize uburundi ariko benshi babanza gucishwa mu gisagara cya bujumbura kugira barondererwe inkaratasi z'izo ngendo bagendamo kandi bakazirondererwa n'abo bantu baca kubadandaza ayo marembo agaca bava mu- mu- i bujumbura bacishwa rero aho twavuze muri iyo raporo twasohoye mu mwaka uheze ni ukuvuga ku mupaka urundi buhana na tanzania dufate nk'ikobero muyinga canke muri za kirundo canke dufate nko muri eh, makamba ahantu bita imabanda canke mu rutana canke eh, ahantu hose hashoboka gucishwa abantu abo bantu barahacishwa ni ukuvuga ibihugu duhana imbibe mu mbibe igihugu cu- cacu gihana ne- n'ibindi bihugu Mm. Maitre Prime hari abantu muri abo baba bagiye kujyanwa bagira amahirwe bakabasha gufatirwa mu nzira navuga ko ari amahirwe kuko ntibakomeza kuko hari ingaruka zindi bibagiraho ababashije ku- ku- abo- ku- aba- abo batagiye noneho bagafatwa bo ingaruka bibagiraho ni izihe ya- cyangwa se ababa babafashe baba bakorerwa iki hari nk'umuntu kuri facebook utwandikiye alphonse aisha ati biteye isoni kumva umuntu yishora ngo agiye kugurishwa ati leta nihaguruke kugira ngo ikomeze ibihano ku bafashwe bahan- ba- bahanwe by'akarorero none abahanwa ni ab- abafashwe barashobora guhanwa nabo cyangwa hahanwa gusa abagerageje kuba- kubanyuruza kubajyana mu mahanga
kenshi na kenshi iyo bafashwe bagafatirwa kuri izo mbibe baca bagarukanwa hanyuma bagacishwa mu nzego zijejwe ubutungane nk'igipolisi kugira gikore amatohoza kandi ni byiza kugira kimenye imvo zari zitumye bagenda mwi- mw'ayo mahanga hanyuma rero kikabagumya nk'iminsi nk'ibiri canke itatu kugira kimenye eh, mbere ca- kikabagumya nabo baba bagiye kubadandaza gusa kikabafata ariko rero aba bagi- bagiye kudandazwa kica kibarikura dufate haciye nk'iyo minsi itatu mbere eh, hariho n'igihe- n'igihe kigira kigoro kikabashikana n'imiryango yabo bafatikanije ni- n'abajeje intwaro hanyuma rero abo nabo bari bagiye kubadandazwa birumvikana ko baca bashengezwa imbere y'ubutungane kugira ngo by'ukuri bishu- bishure ivyo bari bagiye ku- kubakorera hisunzwe itegeko rigwanya urwo rudandazo rw'abantu ryamaze gushirwaho ku gi- igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na na cumi na kane mu kwezi kw'icumi Mm.
ariko rero twe muri weneresi twe tonfure tuvuga duti by'ukuri twe turasaba ko imbere y'uko ahubwo bafashwe abo bari bagiye kudandazwa by'ukuri ntibojanwa mu gasho ahubwo baca bajana mu bigo bijeje kubare- kubarera no kubasubiza mu novuga nti basubiza ubuzima bakambara nk'ukwezi cyangwa amezi abiri atatu kugira mbere bace bigishwa imyuga bave ngaho baza ku- ku- ku- kwikorera imirimo nyene yabo aho kuza guhurumbira akazi nakone katariko ba- boronse n'ivyo bihugu vy'abarabu Yeah.
bavuga rero duti abajejwe amatohoza nabo baca basanga muri ivyo bigo kugira ari amatohoza bakora ni- n'ivyo n'uburenganzira bwabo bakayakorera mu- kuri abo kuri abo baba bagiye kudandazwa mugabo babasanze muri ivyo bigo bijejwe by'ukuri kubaha inyigisho zidasanzwe hanyuma rero abo nabo bari bagiye kubadandaza bagafungwa rero bagafatwa n'ukuri n'ubu- na- na- n'ubutungane bagaheza bagahanirwa ivyo bari bagiye kubakoresha yego twe nivyo dusaba muri onesi twe tumfurere kuko iyo umuntu afa- afashwe agiye mu rwego rudandaza rw'abantu bwa mbere ho harahahamuka kandi nta kuntu yoba ari ariko aragirirwa nk'ayo mabi hanyuma rero ngo ace ajanwa mu gasho mwumva yuko by'ukuri novuga nti abahanywe kabiri yego Eh, ikiganiro ijwi rya amerika rero ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika Um, nagira ngo ubu noneho tujye ku murongo wa telefone hari umubyeyi watubwiye ko mwamufashije eh, ishyirahamwe ryanyu um, ryamufashije kugira ngo abone umwana we wari ugiye kujyanwa hanze nagira ngo tuvugane rero na kerema kerema uranyumva ikaze ku ijwi rya amerika wongera ijwi tubashe kumvikana neza
yewe mm.
alo eh, turakumva
yewe ko mbaze gushima mm.
mbaze gushimira mwebwe mumpaye uno murongo Nge natwe tugushimiye kuba Aho- rwose bitabira ikiganiro
Eh, nanjye rero ndashimira cyane umunye- uwo muntu ya uwo mumetre agejwe iby'abana bage- ba- ba- banyuruzwa bakiri bato bakajya mu mahanga yarafashije cyane mu buryo umwana wanjye nari natumiye yari yazimiye urumva hafi akazi ku mugoroba agakoresha ibintu by'amateatre amare kubera ko aranahamenyereye rero abakurikira abakurikiye rero baca baramujyana ahantu ha- ha- hagoye nyene adashobora kuboneka hama nagiye kumuronka nyene nabuze hose natangaje ndabura ariko uwo mu- mugabo kubera yabyize afite ubuhinga bukomeye bwo kubimenya uwo prime yubatse yabimfasha bukeye bwaho mu masaha atanu aranyereka uburyo bahora barondera akabaronka hama rero aranje imbere turagenda hama rero turamuha amahirwe turamusanga i- i- iyo iyo yaraye iyo bari ba- ba- bamujyanye kugira ngo bacamugirira uko kuntu Eh, imana ishimwe kuba yarabonetse M- ni umwana wari uri mu kihe kigero ni umwana wakurikiye abandi cyangwa ni umwana bari bajyanye kujya gukoresha imirimo y'ivunanye
uwo mwana uwo mugabo prime amaze ku- i- i- i- tumaze kumutora
niwe yanyeretse inzira z'ingene zishobora kumuronka kuko amaze gutora benshi ja iyo mu kibira ja cibitoki ja hehe n'ahandi hose ataranyereka uburyo tumurondera amaze twategeka kumuronka mugari wari wamaze kugiye kumubona naciye nezerwa turatamba nawe naramfasha gutamba turakina turamererwa neza amarero kabisa sa
n'ubu mugomba kuba mugitamba hashize igihe kingana iki
uwo mwana ubu araheze umwaka ndamushiga ari muhira ye hashi- haheze umwaka I- nakubazaga ntiyari afite afite imyaka ingahe icyo gihe bari bamutwaye afite ingahe
Sa?
yari afite imyaka ingahe y'amavuko
yari amaze nk'imyaka ibiri kuko yiga mu wa mbere imyaka irindwi urumva nta Mu wa mbere.
urumva nta n'ubwo umuntu yavuga ko bari bamujyanye kumukoresha imirimo uwo ni umwana mutoya na- na- ni nk'aba- umuntu yabita nk'abagizi ba nabi bashobora kuba bari bamujyanye kumugira umuc- umucakara
Eh, n'ubundi nu- n'ubundi Mm.
eh, n'ubundi imvoro zari zari zihari tumaze kugira ingene bimeze Eh, kubera hose bari banatangaje kugira ngo baboneke ariko akaranka kumutanga kuko igihe utoye umwana uri umuntu wazi ubwenge urakomunika muri leta ukarondeza ubuvuzi, akaza kumurondera ariko nuko kuva nyum- nyumva ko aho hantu batigeze bamumwereka twari kandi mumwegero yaravuze ikirindi kugira ngo bakandi yari ahaciye ariko baciye bagira amatwi kuko bazi imigambi hama rero igice kiratuhoza turamenya yuko eh, bari bamaze kumujyana atari kugaruka hama rero byamaze kunonkera umwana wanjye n'akanyamuneza n'iki byose Mm.
ubu byaraciye neza bagira umunezero ahubwo uwo mugabo prime Mm.
ni umuntu yaba nyine nari mfite ukuntu nomugira kuko ndi mukene yaba nari mfite uburyo Mm.
jewe nomudugiriza akaronka neza akamererwa neza mwako kazi kuko agafite umwe experience kandi ivyo jenyine amaze kugirira ivyo bintu amaze aba- ari gufasha Mm.
ni benshi cane amaze kugaruriza abana babo bagiye bari bagenda batazi ubwenge bataranakura njanye umuntu agiye akuze wewe aramenya ingene abifatanwa rero mu mwana wa- yiga mu mwaka wa mbere ukamubura vyemera umuvyeyi utazi ingene yagiye mpaka ni ingorane Mm. ubwo ni uku- ni ugukora Nawe rero uwo ubuvugizi mugabo Prime, Mm.
sa- Ndi- ndavuze nti ni ugukora ubuvugizi mukagerageza ku buryo bamenya ko aba- ababyeyi bamenya icyo ashobora kubamarira hanyuma igihe byaba ngombwa bakamwitabaza ariko nanone baka- bakaba maso bakarinda kugira ngo bamenye ko umwana a- a- uburenganzira bwe bwubahirijwe kandi abumbatiwe hatagira ikimuhungabanya
Erega uwo mugabo benshi hari ababyeyi bahora bagira izo ngorane nk'ibyo nagize ngagenda mbabwira nti ibi mugende kuba n'aka n'aka n'aka mubaze hama rero agenda kugira agaca bibagirira ngasanga ababyeyi baranezerewe ibyo bakenyeye yabigire n'ubu nabyo we- iyo iyo ndi ahantu ari nko mu ntara nkumva umubyeyi afite ingorane y'umwana yagumiye ngenda mubwira nti nyaragaza ko umugabo yabyize ibigi by'abana ba- batakara ba- ba- banyuruzwa bakagenda canke bakangara bitatu mu butungane naho yoba umuku- ukuze akamenya muronderera uwo prime bagiye akareka mu nzira zose urumva ari gituma niyo hanze hamwe hamwe haba mu bugande hose araza kubakura yakabajana akahamagara igipolisi Mm.
ikaza kubajana agamba yabigize ntabigize rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu umuekitere cyane uwo prime n'ubu jewe nabigishimye nomuha njye urubuto ndamuha kuko ni urubuto ndamuhemba Mhm.
yaba narifite amafaranga amarira namuhaye n'imiliyoni nazinze akamererwa neza ariko kubikunda umukene nibyo naratambye ndanezerwa ndikubutanga imbere yiwe ndagaramba ndaryama Mm.
kugira ngo mushimishire arambwira ati mubyuke mugize neza nta ngorane yasabye yambwira ati nta ngorane Eh, n- Maitre Prime na- nagira ngo nguhe ijambo hanyuma u- u- ugire icyo wabwira Clement urumva yaranezerewe ariko hari icyo wamutuma ku bandi ba- ku babyeyi cyangwa ubutumwa wamuha ni ubuhe ukurikije ibyo amaze kuvuga
nomwishyura mvuga nti nomwishyura nka nsubiramo amajambo uwitwa Nya- nyakubahwa gasore yaharaniye intaha y'ikwikukira ku gihugu c'u- ku gihugu c'uburundi rero yavuze ati mu gifaransa ati botre satisfaction sera notre fierete ni ukuvuga akanyamuneza muzokura mu byo nzoba ndabakoreye ni- ni- niho nibyo bizontera imu- ibyishimo nanje Eh, ni ukuvuga nanjye numva nishimye cyane nimba yarashimye ku byo twamukoreye Yarishimye.
imana ihabwa icyubahiro kandi vrema n'ukuri uwo mwana wiwe yari afite imyaka itandatu yitwa fisiya bari bamutwaye by'ukuri kuko si bose bakunda gutwara bagenda kubakoresha ibi- ibikorwa biruhishije hariho n'ab- n'abana batwara b'imyaka mikeya kugira ngo bi- basho- bi- bashobora kubakuramo ibihimba vy'umubiro- vy'umubiri nk'amasigo amahaha igitigu gutyo kugira ngo baze baheze babigurishe ku muntu azoba avuye a- mu kindi gihugu akeneye ico gihimba c'umubiri Eh, niko bi- bikunda kugenda bose rero ntibatwarwa mu bihugu bi- mu- mu ivyo bihugu kugira ngo bakoreshe ibihugu- ibikorwa biruhishije hari abo batwara mu bushurashuzi hari abo batwara mu kugira bagurishe ibihimba vy'umubiri wabo hari abo batwara gukoresha ibikorwa biruhisha n'abandi n'abandi Ibi- bari imice imice kwinshi rero yego cane biteye ubwoba Mm, birateye ubwoba Eh, Mm.
ubwo reka twu- dukomeze ku murongo wa telefone twakire na serine dufite serine nawe ubu ni umwe mu bantu bagiye hanze eh, muri Arabi- yagiye muri As- muri arabiya sawudite hanyuma abasha kugaruka mu burundi nagira ngo nawe tumuhe ijambo atubwire uko byamugendekeye serine uranyumva
Halo, Oui, uraho urakomeye
yego ndakomeye.
niko se serine wowe u- nawe ba- barakujyanye hanze muri arabiya sawudite tubwire uko bagutwaye hanyuma ubwo uraza kutubwira nuko n'ubuzima wabayeho icyo gihe
Jewe uko bantwaye nyene ni umuntu abiko- abikoresha akinisha iyo diri benshi jewe nyene nafashwe nabi hama ndagaruka
Mm. yakujyanye agukuye he Yakubwi- yakubwiye iki Ya- yaragushutse cyangwa yakweretse uburyo uzabaho neza kurusha uko uba- wari ubayeho mu burundi hanyuma uremera uragenda cyangwa yagushyize ku jewe ngufu yara- jewe yaranshutse kubera maze gushikayo nabonye ata buzima buriyo ambwira yuko hariyo ubuzima muga nasanze ata buzima buriyo kubera narafashwe nabi cyane ndagirirwa nabi cyane no kugira ngo aruke byabaye ingorane Mm.
Mm.
ubwo se ha- sinzi niba wabasha nko kugira icyo bivugaho wafashwe nabi ariko wafashwe nabi gute kuko hari ushobora kubyumva gutyo ntabihe agaciro gahagije ku buryo yavuga ati atasobanukirwa neza ibyo ari byo watunyuriramo muri make biba bishoboka
Ego birakunda ajye gufatwa nabi nakoreshejwe akazi karuhishije cyane ndafatwa nabi ukuntu hariya bimeze ukora ijoro n'umurango nta n'ukuntu uronka uruhuka je- nararushe cyane ndaruha ku mutima no ku mubiri sinigera ndyama hariya baguha gukora amasaha ngira ngo amasaha yose nka mirongo ibiri nane kuri mirongo ibiri nane ugize ngo uraruhuka uruhuka isaha imwe niyo saha uryama saa kumi n'imwe uba ubyutse nyine ugakora akazi karuhije kandi ntibigera baguha n'umwanya wo kwicara ibyo ukora byose ubikora uhagaze rero kuri nabonye atabuzima buriyo hariya brema ni nko kugurisha Mm. Ah, ese har- aho wicaye hari radiyo hafi aho ngaho ngo u- ujye kure yayo
oya nta radiyo iri hafi yanjye Mm. none uravuga uti baragukoresha amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane ntubone akanya ko kuruhuka u- ubwo baraguhembaga cyangwa wakoreraga ubusa
yewe barampenze umugabo bamaze kumpemba nararushe ndamubwira yuko ndushe nkeneye gutaha atangura kunyima indya atangura kumfata nabi cyane ndasaba yuko nosubira i burundi iwacu brema arashaka kubyanka ndamubwiye yuko nsubira i burundi ngomba gusubira i burundi niho yaca amfata nabi aranyima indya nkaza ndarya ku munsi isanduwishi imwe isanduwishi imwe ku munsi baravuga ati nuko ukwezi sinzoguhemba niko gutoroka maze gutoroka ndafatwa n'igipolisi kintwara ahantu kuri ofisi nyine hakoranira abantu benshi hakoranira nyine ababa bafashwe nabi nsangaho abarundi bagendange benshi cyane bene bagowe gusumba jewe yo kubera- kubera ntoroka na- natorokanye natorokanye pasipoti yanjye aho kuri ofisi hari abarundi benshi bagoreweho bataruka ayo mapasipoti yabo mu kuva aho mu makazi bakoramo ikabigenda uko ndabisaba nyine yuko nosubira i burundi baramuhamagaza arandihira nyine indege ndagaruka i burundi vema jewe ko nabonye hari abarundi benshi bagenzanje bagorewe kuri ofisi batazoronka n'ingene bazoza bagowe cyane birirwa bararira hari n'abaturubuye bameze nabi vrema ni akari Mm, serine rwose yego none ah, abantu ba- bashobora gushukwa wababwira iki
ibyo abantu bashobora gushukwa genda ba- nda- nobahanura yuko batohendwa n'amahera Bobi- bobiheba bakaronderera ubuzima i burundi i burundi aha iwacu ni heza cyane kandi niho nabonye hari ironderero ry'amahera ntibahenze n'uko ngo bagomba burira indege ngo bajye mu bindi bihugu ni ukuri nta buzima buriyo hari n'igihe ujyayo no guhembwa ntunahembwe ugakorera ubusa no gupfirayo ugapfirayo nubabwire yuko boronderera aha i burundi iwacu aha i burundi ni ahambere ni ahambere ho kuronderera cyane Mhm.
ukuye amaboko mu mpuzu ukarondera vrema aha iwacu ni ahambere ho kuronderera Mm.
Eh, ubona rero ubuzima ubayeho ubu ngubu ari bwiza ugereranije na- na- n'amabi waboneye hariya muri arabiya sawudite
yego ubuzima mbayemo i burundi ni bwiza cyane kubera hariya sinigera nsinzira sinigera nduhuka sinigera nicara narindushe guturubikwa gutukwa gufatwa nabi nyine nta buzima buriyo ni ukuri u- ubuzima mbayemo i burundi ni bwiza cyane mbona aribwo bwiza ahubwo i burundi yacu ni paradizo ni iya mbere Mhm. Eh, yego imana ishimwe ko wabashije rwose kugaruka ukaba warakize ako kaga wari urimo none ukaba umerewe neza mu gihugu cyakubyaye uburundi guma ku murongo rero guma ku murongo ubwo ntihari bubure umuntu wakwifuza kugira icyo akubaza hanyuma Yego.
mbe mpaye ijambo metre prime eh, mbarubukeye hanyuma nawe ubwo agira icyo atubwira ku byerekeranye n'aba bantu bajyanwa hanze abo mwabonye metre bavuga iki bavuga ko babakoresha iki mwatunyuramo muri make nka nk'ubuzima Mm.
baba barababwiye babayemo
benshi ni nk'izene serina ata- a- ahagiye gutangamo ubuhamya benshi barabutswa gusinzira ku- ku- kubera bakoreshwa amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane bataruhutse hanyuma abandi nabo bakabutswa ku- no kurengana irembo kubera hariya amazu yaho yubatse afise n'ama kino kwita inzitiro zirezire ku buryo ntushobora kuronka naho umenya abwira ngo uje no hanze na gatoyi hanyuma eh, bakabutswa bakabutswa rero umwidegemvyo abandi nabo mwumvise nkose na nyene yabivuze barimwa barimwa indya ibifungurwa ntibafungura neza hariho nk'urarira icapati canke sandwich nk'uko sinina yabivuze umunsi wose ugahera ari icapati hanyuma hariho ababuzwa hariho abadahembwa batwitura abadahembwa benshi cane go- abo ni benshi usanga bari mu mushahara kugira ngo bikunde babagumye ntibatahe urumva ba- batabahembye urumva ntibi- ntibaheza ngo baronke ukuntu bo- bonavuga ati twifuza gutaha abandi nabo barashobora gu- gu- kujanwa mu byo bita ubushurashuzi bumwe bwo ku rwego rwo hejuru bita porunogarafi ni ukuvuga gukina bimwe bijanye n'ibiterasoni yego kugira ngo bacishwe amafaranga kandi ama- amafaranga baba bacishijwe rero bayaronswa acaronswa na nyene kubarondera hariho rero n'abandi nk'uko twari twamaze kubivuga badandazwa ibihimba by'umubiri ego kugira ngo bikunde by'ukuri ibyo bihimba by'umubiri by'abo bana bakiri bato bizoje kudandazwa bidandazwe bigurwe n'abandi bantu bazaba babikeneye bagwaye indwara zituma bo bikurayo bakabasubirizamo ibindi bihimba bikomeye nk'ibyo baba bakuye mu bandi nk'ibyo nyamukuru bakunda kubakoresha mwumva ko ari ibintu ikiremwa aha nagoma twagoma tubwira bariko baratumviriza yuko ikiremwa ca ikiremwa muntu ni ikiremwa gifite agaciro kadasanzwe cane kandi n'imana irashavuye cane kubona abantu bariko baradanazwa nk'impene ni naco gituma je naguma mbwira abarundi yuko ntibatangare kubona hariko haraba umwuzure muri muri iki gihugu cacu ni imana ishavuye ni ishavu ry'imana kuko ubwo bwoko bwayo buriko buradandazwa nk'impene kandi nta kuntu imana ishobora kuvyihanganira uza wumva ubonye imvura iragwa iguye nk'iminota mirongo itatu ukazavuga ngo abantu baratwawe amazu arabomotse ivyo ntavyo twari bwigere tubona ni ukuvuga ni- ni- ni ishavu ry'imana vy'ukuri arico gituma naguma ntera akamo abarundi vy'ukuri bahebe bavavanura bariko barabikora bavavanura no kudandaza um- umwana w'umuntu kuko yaremye mu gaciro k'imana rero ubwo butumwa sinabikugena nta butanze nari guhabura ndabwibagira kugira twitondere icitwa eh, igi- akateka kazina muntu uko umuntu yaremwe mu gaciro k'imana nk'uko nariko ndabivuga murakoze Yeah, urakoze Ah, hari n'utwandikiye kuri facebook nawe uteye mu ryawe pascal bruce ah, niyongira aravuze ati rwose icuruzwa ry'abantu ntabwo bikwiye ko bi- byakomeza kubaho Ah, ati onu nikore ibishoboka byose bicike naho abacuruza abantu nibakomeze bashakishwe bahanwe kuko imirimo ijyanye n'ubucakara ntikwiye gukorwa mu batuye isi yacu dutuyemo ati turabakunda ari mu karere ka nyamasheke mu rwanda rwose natwe turabakunda pascal urakoze cyane ubwo ubwo duhaye nomero ye- yawe turaza kuguhamagara mu kanya nawe utange igitekerezo yereka tu- twongere tujye ku murongo wa telefone twakire tiyeri tiyeri turi kumwe yekomera cyane urahagana hehe ndi bujumbura mu burundi ye
ndamushyiriza umutumire arakumva
rero ivyo ni jewe bino bintu birambabaje kandi ni ikibazo nibazeho gikomeye gihanze isi uno munsi uyu muntu kirakomeye yariko arabivuga ati eh?
kirakomeye cyane
yego uyu muntu muhatumiye ariko arabivuga ati uyu ni umuvumo ibyo turiko turabona inkurikizi ni umuvumo kuko twebwe mu myaka ya mi- ya mirongo itanu twari hamwe abanyafurika turwanya umuzungu kubera yakora ibintu bibi ariko arakorera abanyafurika ariko uyu munsi umenga natwa Uri kubona rero hariho abantu bariko baradandaza abantu twarabibonye muri libiya noneho no mu burundi ko biba ariko umuntu aca yibaza ico bivako ariko nibaza ko twese tubishyizemo uruhara ndavuga baru bene bihugu byacu ariko mbere nagomba ngire ko mumbariza uwo mutumira abona imbonyamukuru iva kuki kuko ibyo ni byose ndabitahura abarundi biravugwa kenshi yuko iyo bajanye mu mahanga bakwiye kwitondera na cane cane abigemewe n'abakobwa iki bajanye hariya bakwiye kucitondera mugo ugasanga baguma bahembwa bajanwa muri ubwo buryo biragoye gutahura ni bya bindi by'uko abanyafurika uravye na kino giha- kibazo kiri mu mahanga ca- c'abantu abimukira bariko baragenda muri bino bihugu bagenda bishyizemo ibintu mu mitwe babonye yuko umenga aho bagiye hari ubukiriro ugasanga bamwe bapfiriye mu biyaga abandi baguye ahandi hantu ntazi agomba rero abanyafurika twebwe nyine duhindura ingendo hanyuma tubone ko wa muzungu wa wundi nyine twagwanye yacitse twebwe ni twebwe twamuhinduye rero rero birambabaje cyane yegeni ndagomba gutahura ingene abategetsi b'uburundi bashobora kubona aba bantu babarenganye bakagenda barinda bashika mu gihugu ca kenya biragoye gusigura ingene barengana umupaka kandi abategetsi baba bari ngaho ese nta serivisi tuhanse inyuma zihari zikora iki rero rero izo ni nk'akababaro kuko biragoye kudusigurira ingene umu- umuntu umunsi agifatwa nk'inyamaswa akadandaza ni ibintu bibabaje cyane simbona ko nava meze kuvuga hamwe no guma ndabivuga gusa twese tuvyijukire dushyiremo kubona yuko kino kintu ari cyiza cyateye isi twese tugomba guharu- guhagurukira n'amahanga arimo murakoze cyane yegeni urakoze cyane tiyeri metre prime tiyeri ati iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi twese dukwiye guhagurukira kandi ibyo avuga ndumva byumvikana kuko ntabwo ingufu zanyu zonyine muri asosiyasiyo yanyu cyangwa n'abandi mufatanyije ntabwo zaba zihagije n'abandi bose batabafashije ati ibihugu kuba bireka abantu bakagenda aha hanyuma muze kumubwira n'impamvu bababwi abantu bababwira zituma bagenda ariko ahangaha nanone nkavuga ntese abo bantu ni- nubwo twashyira amakosa ku gihugu ngo cyaretse abantu baragenda umuntu uko afite uburenganzira bwo kugenda akaba yajya aho ashaka niba afite ibyangombwa akaba avu- avuze ati ngiye aha n'aha ngiye gusura umuntu Bam- bamenya bate niba uwo muntu atwawe n'umuntu wamushutse cyangwa se wamushyizeho ingufu sinzi ukuntu umuntu yabivuga ariko aho ngaho niho mbona hashobora kubamo ikibazo igihugu cyo cyabigenza gute kugira ngo kibuze abo bantu kugenda
Mhm. murakoze cyane iki ni ikibazo cyiza kandi tuboneyeho gushimira eh, uwo mu- uwo yabajije ibyo bibazo byose thierry abajije ibibazo byiza cyane ubwa mbere i- novuga nti i- ntangurire ku icyo kibazo nyine muciye mubaza na mwebwe ati umuntu wese arafite uburenganzira bwo kugenda yego natwe muri ons tuwe tonfrere tuvuga duti by'ukuri umuntu wese arafite uburenganzira bwo kuza eh, gushaka ahasumba ahandi mu bindi bihugu mugabo twe tuvuga duti nagende by'ukuri leta ibizi kandi by'ukuri leta ishobore kubikurikirana eka mbere bi- bibaye ngombwa leta ikure ko n- n'ikori uwo mushahara azaba a- a- ariko araronka muri icyo gihugu yagiye mu ku- gukora muri ako kazi kuko turemeza neza yuko hariho n'abandi bagenda mu mu bindi bihugu bakaronka ubu- ubuzima bwiza bakaronka ubuzima bwiza bahemerwa amahera- amafaranga menshi mugabo twebwe abo dukorera ko cyane muri onese tuwe tonfrere nabo bagenda baciye muri izo nzira eh, zihishwa bashikayo bakamererwa nabi nibo twe tuvugira rero mwariko muravuga muti ubure- umwe wese arafite uburenganzira nibyo yaba ufise mugabo leta by'ukuri yodufasha nayo ikaraba ko uwo muntu agiye ubwa mbere hariho ibyo bita revendicature mu rurimi rw'igifaransa ni ukuvuga uwo muntu ajeje gutanga izo nkaratasi zo kugenda yotu- yodufasha akaturabira yuko uwo mwana by'ukuri ah, novuga nti ego ashobora kugenda akiri muto n'ibyo mugabo akaraba by'ukuri yuko uwo muntu amujanye ari umuvyeyi wiwe canke ari inshuti yiwe eh, novuga nti magara i- ishika kuko twe muri ones tuwe tumvire tuvuga duti ntitwumve ingene umuntu yokubwira ati ngiye kukurondera akazi ngo tujane muri yomani ndaguha akazi ariko wamubaza uti ikibazo cya mbere mubajije uti mbega none ko ngiyeyo ninashikayo uzosanga hariyo n'abana bawe uzosanga baramaze gushikayo kuko nitwumva urwo rukundo umuntu yogira arugira abana b'abandi nawe abiwiwe atabasaye atabajanye ngo basabire ako kazi rero umuntu wese twagomba dukebure abariko baratwumviriza umuntu wese yoza akubwira ati ngomba ndashakira akazi muri omani uza umubaza uti mbega abana bawe ndabasangayo icyo ni ikibazo ca mbere icya kabiri abo bajeje gutanga izo nkaratasi bo muri leta nibadufashe by'ukuri barabe by'ukuri yuko impapuro ziranga uwo muntu ari zisunze amategeko kuko turafite ingorane muri iki gihugu c'uburundi yuko karata karangamuntu yacu ishobora kwiganwa byoroshe ku buryo umuntu wese ashobora kuja kwirondera hariho twumva ngo bazikorera mu buyenzi uri wese arashobora kugenda bakabimufyondera bakabimukorera agaca avuga ati jewe ndise uw'umwana ubu nawe turi kumwe n'nyina wiwe kandi atari byo mugabo waraba kuri karangamuntu ugasanga nivyo vyanditseko kandi atari byo tugasaba yuko rero abajejwe izo nkaratasi bibaye ngombwa bobaza bagatoza no ku mutumba uwo muntu avako kugira ngo bamenye by'ukuri ko abavyeyi bamujanye canke uwo muntu amujanye ari umuvyeyi wiwe canke ari inshuti yiwe ica kabiri mwavuze muti none biva kuki batubaje ati biva kuki ica mbere biriko biravako hari ubukene ubukene mu burundi vy'ukuri burahari kandi siho honyene
mutababarire telefone ya prime igomba kuba ariyo icitse ariko nagira ngo turi kumwe na na, na Celine we aracyari ku murongo ndibwira ko agihari Celine uracyahari Celine turumvikana ashobora kuba ari telefone zose zigize ikibazo mu twihanganire mu twihanganire turabagarukaho mu kanya hanyuma ubwo icyakora nzi ko hari umuntu utegereje witwa silivesitire ntabwo nzi niba arimo kutwumva silivesitire uratwumva uratwumva silivesitire amatelefone agomba kuba yigaragambije reka gatoya ubwo mu kanya turongera dukomeze ikiganiro
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'icuruzwa ry'abantu umutumirwa wacu ni metere prime mbarubukeye yari telefone ye yari icitse ariko ndumva ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko agarutse n'amatelefone rero arimo aragenda nabi ariko ubanza turi bwumvikane neza muranyumva
turabumva
mwari murimo mutubwira bimwe mu bituma abantu bagenda birimo ubukene mwari mutubwiye mwari mutanze inama mubwira abantu icyo bakora kugira ngo barebe neza ari abatanga ibyangombwa n'utwo tubazo muvuze babaza natwo ni uburyo bwo kugira ngo umuntu amenye neza niba koko uwo muntu ari uwo yiyita none abantu bakuru bo tuvuge nk'umuntu mukuru w'umukobwa mukuru waba agiye hanze yabigenza gute babigenza gute kugira ngo bamenye niba atari umuntu wari umujyanye mu bintu by'ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kumugurisha cyangwa se kumukoresha imirimo y'ubucakara
yego nk'uko tubari ko turabivuga umuntu ubwira umenye byo kuri ko agiye kudandazwa kenshi nk'uko turiko turabivuga usanga twaweyo n'abantu batari ababyeyi biwe canke atari n'inshuti ziwe ico ni ikimenyetso ca mbere abatanga izo nkaratasi borabirako ikimenyetso cya kabiri ni uko botohoza ku mutumba uwo muntu agiye muri ibyo bihugu avukako bakamenya ko by'ukuri azwi abantu bamutwayeyo bariko barambuza kumushakira ku kazi by'ukuri bamuzi bibaye ngombwa bakavugana n'abavyeyi biwe kugira bumve yuko abavyeyi babishigikiye kuko umwana nta burenganzira afise bwo kugenda ahantu abavyeyi biwe badashize batamuhaye uruhusha kuko n'igitabo c'amategeko agenga iyo n'imiryango kirabivuga neza mu ngingo yaco y'ijana na mirongo ibiri na kabiri kumanuka na mirongo ijana na mirongo ibiri na gatatu n'izindi zikurikira nta muntu n'umwe ashobora kuza gutora umwana cyangwa nta mwana n'umwe ashobora gufata umugambi iporoje nk'iyo abavyeyi be batayizi ibyo dukunze kubona abo bana bagenda wihishwa n'abavyeyi babo ntabyo bamenya rimwe na rimwe baza kubimenya baramaze gushika muri ivyo bihugu murumva yuko n'ivyo vyose vyofasha ayo makenga bayagize guca batohoza n'ibindi n'ibindi rero ngarutse rero iki kibazo bari batubajije ati biterwa n'iki hariho ubukene ariko nubwo bukene twe muri honest twe tumfure tuvuga duti nabyo ntituvyemera kuko naho ubukene bwaba buhari iyo abakobwa bafata bakaja mu mashirahamwe canke abagore bakaja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere ko byofasha byobafasha kugira ngo bave muri uwo bukene kuko novuga nti hariho umukobwa dufite mu ishirahamwe honest we tumfurere yitwa nkorerimana claudine wewe baraje kumuresharesha ngo bamuryosharyosha ngo umusore muri omani aranka acavuga ati jewe vrema hariya ntaho nzopfa ngiye ahubwo ngiye mpitemo gukora umwuga wo kunyonga ikinga ubu n'umutagisivero ubu n'umutagisi moto kandi akomeye cyane niyo batumye ko abaza mu mahiganwa y'abanyonga amakinga nabone yama yagiye agahiganwa n'abagabo agahiganwa n'abahungu turaza kumushaka nawe wa kabiri murumva yuko nawe yahisemo arafata iya mbere avuga ati jewe akazi kari ngaha i burundi rero nemera kuza gucunangurizwa hariya reka mpitemo gukorera ngaha mu burundi kandi ubuzima burahari nzoburonka yego nkako n'akarero ndabahaye kamwe ye turaza kumushaka nawe ko yari yaduhaye nomero ze yaduhamagaye ko nawe afite icyo yifuza gutwerera
ego cyane hariho n'iyindi vo igira kabiri ikomeye ubushomeri abarundi benshi cyane cyane bahejeje amashuri mu gihugu kenshi ntabwo zibakironka ugasanga rero bishinga ku marigara ugacuhura rero na byone biratuma bagenda kudandazwa muri ibyo bihugu bya omani na arabi sawudite mbere hariho n'abagore abakenyezi badandaza ibyamwa mu isoko nkuru ya bujumbura cyangwa mu gisagara cya bujumbura nabone rimwe na rimwe hari igihe kubera baba bariko bariyungunganya kugira babeho ugasanga rero birabagoye birashitse ntibabyumvikane ko n'abajejwe umutekano ugaca usanga rero hariho n'abapfungwa kubera izo mvo ugasanga rero avuga ati jeha ko nguma mfungwa nzira umwuga wo kudandaza ivyamwa reka mbice kwigendera nze kurondera ubuzima ahandi bacura rero mbere novuga nti no muri abo bafatiwe inayiro yo mu gihugu ca kenya harimo bamwe bamwe bahora badandaza ibyamwa mu gisagara cya bujumbura urumva rero harimo n'abantu bakuru tubyita tubyita defagitere favoriza ni ukuvuga iyo agiye kurondera ubuzima hanyuma rero akaburabuzwa cyangwa bikamugora iyo arose rero umuntu amuryoshagirosha ko agomba kujya kumushakira akazi kandi ahandi ntiyumvira na gatoya aca yemerwa nyine bakaba baragiye ni izo mvura nyamukuru rero twabivuga ntitwumva ngaha ni byinshi yewe ntibyoroshye ariko hari n'ibyo koko harimo n'abantu bakuru bagenda n'abakenyezi hari umugabo wari watubwiye ko umugore we yagiye amusigiye umwana hanyuma mukabasha kumufasha kumugarura ariko kandi nyuma yaho akongera akagenda turamushaka nawe ubwo ni ku murongo wa telefoni n'ibishoboka tubwira uko ikibazo gihagaze ariko reka duhe ijambo na silivesitire kuri telefone silivesitire uranyumva
yego ndabumva cyane ni amahoro ni amahoro nawe se
ni amahoro nanjye kabisa ni ukuri ahagana hehe
jeni muramvya mu burundi
icyo kibazo se nawe urakizi
iki kibazo jewe nemaze kucyumva akatari gake kandi na minsi nabaye mu gisagara ca bujumbura nabibona kenshi naragiye kuvuga imvo cyane cyane biva ko kenshi nk'uko bariko barabivuga naho numva umenga ntibayemera cyane burya ngira ngo birava no ku bukene cyane kuko n'ubu nyene mu mwanya ngira ahantu ari ku murongo nabonye nk'abantu bashika nka batatu bambarira ati turi hanze turi hanze n'umuntu rero usanga ari nk'umurundi ari nk'igishomeri bashobora gusanga bamubwiye ati era busimbiri no wari uzi ngo na bagenzi mwahorana ugasanga ntuzi ivyo agikora nk'utwo gihe era busimbiri no tuguha akazi nk'ubu uzi ivyo bakujanyemwo kandi rero igihe udafise akazi kugira uvyihanganire n'ico gihe birakugora
icyo ni ikibazo gikomeye
yego cyane hari ikindi bavuze ati boza barasuzuma bakaraba ko abo bajabuka bakabanza kuperereza ku musozi iyo bava n'abo bajanye ico bapana nibaza n'ico ko atari ikibazo coroshe kubera ko umuntu ashobora kuba afise gahunda yihuta kuca umubwira rero ngo amare nk'indwi zibiri ukwezi urinde gutohoza inkako ushobora gusanga akarangamuntu uko babivuze ari n'akamanyanga yarabeshe uzotore n'ahantu avuka bikagorana nibaza yuko wamujyanye kugira umenye ko amujyanye mu by'ukuri ikintu cya mbere kigoye cyane ahubwo jewe umuti numva ni ukubanza bakaraba ndetse no gutoza uwo agira agenda yava ahubwo bagatoza bagira mujyane icyo ajejwe ahantu agira mujyane n'icyo yoba akora ikindi nacyo ni baraba ahubwo cyane cyane baraba umuti nyamukuru abajene benshi ubundi bahanze n'ubwo bukene nibwo butuma bagenda mu yibyo baraba ikintu bokora kugira ngo abajene babegeranize hamwe ubukene bumere nk'ubwagabanuka dute ni nk'uko umuntu yosiga amatungo yiwe ngo agiye guhiga yo hanze mu igihe atacu ufise urumva nacu ugaya akubwira ati ngo yakore kasumba ahandi wotegereza kugenda yego hama ntibaze yuko kugira ngo nibanze bagira ntibashimikire ahubwo no ku no ku bapase n'abigeme gusa burya n'urwaruko rw'abajene nk'uko bavuze urashobora kuja mu gasange mu bya by'ubutakara kuko umaze gushikayo koko hariho na benshi bama batubwira ugashobora gushikayo ugasanga rwose ntitukwiye kugaruka kuko nk'akarugendo azi umugengeri yagiye muri sudani kugira ngo aronke n'itike kugira agaruke mu burundi byaramugoye kandi akigenda rero atwaye n'abagenzi be bamubwira ati ubuzima bwifashe neza kuko umaze gushikayo ntigera akubwira ko abayeho nabi ahubwo akubwira ati ngo kuko akubwira avuga ati nawe nk'uwumfasha ngira ngo tugasangira amagorwa nibaze rero abakuru ntibashimangire kuri icyo kintu batubwira ikintu nyamukuru bagiye gukora kugira babanze barwanye ubukene hama n'ibyo nyene byo kucungera ku mipaka bakaraba ko bagenda mu nzira zibe n'amategeko ikibazo cyane n'imyandikarico murakoze urakoze silvestre metre prime hari uyu muvandimwe silvestre uvuga iki kibazo ukuntu gishobora kuba insobe kika umuntu ntabashe no kumenya ukuntu atandukanya bya bimenyetso mwatubwiraga nk'umuntu ashobora kubwirwa n'inshuti ati ngwino nabonye akazi ndi muri uganda ndi muri sudani sudani y'epfo ndi ahantu aha n'aha mfite akazi none nawe uzaze murebere noneho we aho arebye asanze mu burundi nta kintu afite akavuga ati reka nanjye ngende kandi ntumenye ibibera hahandi abo ngabo bose bagiye aba bazajya bamenya gute ko abantu barimo kubabeshya
yego icyo kibazo turakizi kandi by'ukuri silivesitiri muramza ntabeshe ariko twe tuvuga duti muri bonesi twe tuvure tuvuga duti none icyobuza ko mu bushikiranganzi bw'intwara bambe bw'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu bokugurura departema cyangwa departema igejwe ibyo bita diaspora igaheza ikatwigira ingene uwo muntu ariko araresha uwundi agomba kuzoja kumuha akazi hanze yaba uri hanze ye canke yaba usanzwe uri ngaho i burundi agomba kugenda bajanye bagacamo ubwo bushikiranganji by'ukuri ubwo bushikiranganji bukatwigira iyo dosiye hanyuma bagomba gutanga ako kazi agatanga dosiye muri ubwo bushikiranganji hanyuma iyo dosiye ikigwa imaze kuyigwa by'ukuri bagaheza bakagenda akamuha ako kazi mu gihe baba basanze by'ukuri biciye mu mategeko kuko hariho n'ibindi bikunda gukorwa byerekeye abana bajyanwa kuregwa mu bihugu byo hanze barose abandi babyeyi ari nk'abazungu hariho navuga nti mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'agateka kazina muntu departema igejwe gutohoza yuko by'ukuri iyo dosiye iba imeze neza yuko atamanyanga irimo iyi rero ubwo bushikiranganji baheza bukabyiga mbere iyo dosiye igaca no mu butungane kugira ikurikize amategeko uwo mwana azagende igihugu kibizi kandi n'ubutungane bwabyize ko neza n'ubwo bushikiranganji bwabyize ko neza iyo dosiye none icyobuza bidakorwa gutyo ni giki kuko kenshi abagenda kudandaza abantu kenshi barabajaniranya ntibaguha n'umwanya wo kwiyumvira umaze kwemera baca bagushyira mu nzu bakakugarana ukazovayo uca ufata indege wurira ugenda canke imodoka yihuta igushikana muri ibihugu duhana imbibe zo muri aka karere icyo ni icya mbere icya kabiri icyobuza inzego zijejwe gutanga izo nkaratasi ko tuzi neza yuko ubunyi amatelefone yakwiragiye hose n'abakuru b'imitumba ubu barafite amatelefone bogira reperetware y'abakuru b'imitumba kugira ngo uwo mutumba uwo mwana avuka cyangwa uwo mugore cyangwa uwo mukobwa agomba kuja muri iyo mani avukako uwo muntu ajeje kumuha inkaratasi abanza atelefone uwo mukuru w'umutumba amubaze yuko by'ukuri amuzi bityo rero mbere acabaza n'ababyeyi biwe bashyire kwa koroshe bababaze yuko urwo rugendo uwo mwana wabo agomba afate baruzi canke uwo mugabo w'uwo mugore ko by'ukuri abizi yabitereye igikumu kuko muri iyi minsi baratwitura cyane rwose abagabo abagore babo bariko barabata bagenda muri omani arabi saudite ukazomba bagiye kumenya ku munota wa, wa nyuma ni- n'indege aza yayuriye canke n'imodoka aza yayuriye akumva ngo ageze ikobero a- ata- ataca agi- agikiza hariho n'abagore basigaye bagenda babikije abana babo mu mihana canke ku- ku ku bavyeyi babo iyo bavuka gutyo nyene bakabakura no kwibere babonsa bamaze amezi a- ane atanu atandatu ba- bavutse ugaca babisa ugaca bigira muri omani abagabo babo ntibabizi n'abavyeyi babo ntibabizi murumva ko ivyonya ari ibara rero tusaba yuko abajejwe gutanga izo nkaratasi bovyitondera mbere ba- imbere mbere tugomba dusabe yuko nk'abava muri- muri muri izi karate za kinama kamenge buterere eh, navuga nti buyenzi musaga kanyosha bo- mu by'ukuri twosaba yuko bobitondera kubaha bokwitonda kubaha izo nkaratasi kuko benshi bava muri izo ntara yego cyane bambaye muri izo karate turiko turadondagura za meri ya bujumbura reka mbere n'abava mu ntara nk'iza rumonge makamba eh, kayanza ngozi nahone za rutana nahone bokwitonda kubaha izo nkaratasi kuko ni intara tumaze kumenya yuko havamwo abantu benshi uwudandaza abantu akunda kuja kubasoroma muri izo ntara yego niyo nkibuzo twagomba dutange Eh, reka twakire na timote uranyumva timote
ndakumva cyane Eh, urahagana he
iyo ndi mu ntara ya muramvya Eh, i burundi yego iki kibazo urakibona nawe
rero ikibazo ndakibona ariko ikibazo kiragumye Mm. ushatse kuvuga iki timote telefoni yawe se iracitse telefoni telefoni ya timote iracitse buriya turaza kongera tumushake hanyuma tumuhe umwanya yi- avuga igitekerezo cye cyangwa ikibazo reka twakire frederike frederike wowe uranyumva frederike abanza kibazo ari amatelefone ye eh, prime metre prime wo- wowe uracyariho alo metre prime uracy- uranyumva kuri telefone Eh, ni telefone zigomba kuba zifite ibibazo hano turakomeza mu kanya
MCG Empire.
In this out loud, yeah. Oh, oh, oh, it's another one. Alright, baby boy, you know say I be slay mama, slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows say you be dumb baba, dumb baba. And I know you wanna touch my thing. Hey, I say Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say Roja, cause I be slay mama, get a kundu, I say Roja, Roja, now won't do kukunda, I say Roja, cause I be slay mama, yakalenda. Mr. Biggie Money, show me love with your biggie money. Hey, mama. With your busy buddy, you do that talk, I don't like your talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say Roja, Roja, get a kundunda, I say Roja, cause I'm the same mama. Get a kundunda, I say Roja. Roja, now undo kukunda. I say Roja, 'cause I be slaying mama. Uyakalenda. Abakobwa bose bazi guslenga abakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go me I want Gucci Gucci I feel all empty galaxy Make I buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Toke makiwa Tiwa Savage Laura KG Charlie Nanina
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri abaduteze amatwi rero mutubabarire mutwihanganire rwose telefone ntabwo zirimo kutugendera neza ariko umutumirwa wacu aragarutse kuri telefone nagira ngo dukomezanye tuganira nawe mu gihe dutegereje ko abandi nabo babasha kuboneka metere purime ni hehe mubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo intego mwihaye yo gufasha ababyeyi uburundi ndetse n'ibihugu muri rusange biriya bihugu aho mwakoze ruriya runani kugira ngo mubashe kurwanyiriza hamwe ibijyana n'ubucakara no gucuruza abantu niyo mubona hakwiye gushyirwa ingufu muri bino bihe biri imbere
aha mbere tuwusaba ko bashyira ingufu ni uko amaleta yacu natwe mu bihugu tuvamwo bya east african community ni ukuvuga bo ku mugabane wa afurika y'ubuseruko ibihugu byacu amaleta yacu dushyigikira mu bwo runani twagize nabo ni mbere bakagira urunani nabwo ku ruhande rw'amaleta agize ibyo bihugu kugira ngo by'ukuri badufashe ingufu zije hamwe navuga nti ku rwego mbere rwa afurika y'ubuseruko habe urunani ku rwego rwa afurika yose ibyo bita inyo afurikene habe urunani nahone mbere ku rwego rwa afurika yose dusaba ko hojyaho naho konvansiyo cyo no kwita amasezerano y'ibihugu bya afurika ko byiyemeje nabyo kurwaniriza uwo mwasi adandaza umuntu bakaba kurwaniriza hamwe nk'uko babigize muri ku rwego navuga ni ku mugabane w'uburaya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuko ibyo byose bikomoka muri konvansiyo bita konvansiyo do palerme amasezerano mpuzamakungu yabereye i palerme mu gihugu cy'ubutaliyano aho ibihugu byose byagiye hamwe bakavuga biti mu gucira imoso ibyo bijyanye no kurwanya kudandaza umuntu kuko ni ibara hanyuma rero barashyiraho iyo konvansiyo iyo konvansiyo rero mugana aho yagiyeho birakenewe ko ku mugabane wa afurika naho kuko niho tubona by'ukuri abo badandaza abantu bariko barakura ku bwinshi abantu baza kudandaza mu bihugu bya buraya bya buraya n'ibihugu by'abarabu bubaho n'ukuri amasezerano ntuza afurika ajeje kurwanya ubwo budandaza bw'abantu tubatera akamo rero abajejwe amaleta yacu ko nabo bogira amanama mpuzamakungu kugira ico kibazo by'ukuri bagihagurukire nabo uhereye ku mugabane wa afurika y'ubuseruko hanyuma akandi kamo tugatera by'ukuri novuga nti ababyeyi bakanure bareke kuguma bashora abana mu bintu b'ibintazi batazi n'ibyo bagiye gukora kuko mu burundi iyo umuntu umubwiye ko umwana we agomba aje i burayi ngira ngo akwemerera utaranaheza no kuvuga kubera ibyo by'ubukene ugaca usanga rero ababyeyi bakwiye kubyemera batazi neza inkurukizi mbi z'uwo mwana agiye kubamo hanyuma rero akandi kamo novuga ntitwogatera abajejwe amategeko ko itegeko ryaragiyeho by'ukuri rirwanya urudazo rw'abantu mu burundi mugabo hariho ingingo zimwe zimwe mperekeza tegeko zitarajaho novuga nk'umugwi w'igihugu uzoba ujeje kurwanya urudazo rw'abantu mu burundi urategekanijwe n'ingingo y'indwi n'umunani y'iryo tegeko nyine twavuze irwanya urudandazo rw'abantu mu burundi rero uwo mugwi hamwe wojaho nabone twubona yuko ari izindi nguvu twuba twongererejwe kugira ngo nukuri icyo kibazo tukigwanirize hamwe turi nk'igihugu cyangwa turi nk'umugabane wa afurika y'ubuseruko cyangwa turi nka afurika yose murakoze murakoze namwe hari ikibazo serine yigeze kuvuga mbere muri iki kiganiro ubwo uriya mukenyezi cyangwa se umukobwa wagiye muri arabiya sawudita akamara igihe akagirirayo ingorane ariko akabasha kugira amahirwe yo kugaruka yageze kuvuga ko hari abantu aho yagiye gufungirwa yahasanze abandi barundi ubwo ni ukuvuga ko si n'abarundi gusa hashobora kuba hari n'abandi bo mu bindi bihugu bashobora kuba bari bafunze bagerageza gutoroka abantu nk'abo ishyirahamwe ryanyu ryaba rifite andi mashami cyangwa abantu bakorana hakurya y'umupaka kugira ngo nk'abo bantu baheze mu gihirahiro babashe gufashwa kugaruka mu bihugu byabo
yego cyane twebwe nk'ishyirahamwe neza tube tumfurere turabifite badufashanya bari mu yandi mashami haba mu ntara zo mu gihugu hagati haba hanze y'igihugu cy'u Burundi haba mbere no muri ibyo bihugu nyine bagendamo bya arabi sawudite na omani mbere no muri kuwaiti nk'abari muri kuwaiti bo twaragize na gurupe watsapu yabo tuvugana ku munsi ku munsi kandi navuga nti n'abandi turamenya ikibabaye ko nacyo turakimenya ku munsi ku munsi iyo bagize ingorane ari nacyo gituma twagomba dusabe leta hamwe by'ukuri yoba yiteguye kubahungukana dufatikanije turafite ibikenewe byose bo- leta yofatirako kugira ngo by'ukuri iryo tabukana ry'abarundi rishobore koroha kuko n'amazina atari make turayafite n'urutonde rwabo turarufise kandi rero wumva nibaza yuko ibyo byose byodufasha hariho n'ibindi tudashobora kuvugira ku kuri- ku maradiyo bisa nk'ibanga birumvikana.
dushobora kutavugira ku mara- tudashobora kuvugira ku maradiyo murakoze murakoze cyane rwose ndumva ubutumwa muhaye i- impande zitandukanye kugira ngo mufatanyirize hamwe kurwanya ibyerekeranye n'icuruzwa ry'abantu mu ishyirahamwe ryanyu ry'abavoka bafasha abahuye n'amabi mu burundi ubutumwa bwumvikanye ku mpande zose nda- ndabitekereza kandi ndabyizeye reka mbashimire cyane.
cyane uyu mwanya mwaduhaye mwahaye abakunzi b'ijwi rya amerika
murakoze cyane natwe turabashimiye n'ukuri ariko ndasubiramwo iki umuntu ni- ni Muri ikintu make ca- ni cyane.
igitemwa ca mbere camwe n'imana kandi imana irashavuye kubona kiriko kiradandazwa ni naco gituma umurundi uwo ari we wese yohaguruka kugira dufashe imana kurwanya urwo rudandazo rw'abantu Ye, murakoze murakoze cyane rwose Mhm.
ndabashimiye nshimira Murakoze n'abandi cyane.
bose baduhamagaye aba- abo twagerageje guhamagara bikanga barimo Silvestre Timote Frederic harimo n'abandi batandukanye aba Alphonse na Bruce na Gordien n'abandi mwese mwese twari kumwe mwakoze mwese kudutega amatwi ngashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma barimo inosa kimenyi warimo kwakira amatelefoni yanyu na enjeniyeri bafatanije eugenia mukankusi kuri mikoro mwose mwese mukomeze rero kugira ibihe byiza
eugenie mukankusi urakoze ku kiganiro muri isanga utugejejeho inshuti zacu